iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse neza inshuti mwese muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika uyu munsi ni kuwa kane itariki icenda y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na federike nkunikije ateramije ibiganiro by'uyu munsi bahora bababwira ngo genda mwandikishe mwizanire ugasanga izo mpapuro ushobora kuzironka za magendo n'ahandi ibyo rero turagiye kubisezerera kuko muri iyo mashini hazoba harimwo formire ijyanye n'icyo uzoba urondera uyu ni Fredi mbonimpa umukuru w'isara ca bujumbura avuga ku kamaro ko gukoresha imashini zigezweko mu kwandukura umwirondoro w'abanyagihugu inkuru cyo kumwe n'ayandi makuru bateguriye turagira ko mu kanya kari imbere reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino tujye gushikirizwa na mugenzi wacu aloyize bigirimana muramutse neza aloyize umwanya n'uwawe udushikiriza amakuru waduteguriye
urakoze frederike murandamutse n'inshuti z'ijwi ry'amerika ishyirahamwe mpuzamakungoni ryagiriza leta ya eritrea ko imaze imyaka mirongo ibiri n'itanu ikora ubwicanyi buteguwe ku banyagihugu ubwicanyi bushobora kwitwa ibyaha bihohotera ikiremwa muntu amatohozwa yashizwe ahabona n'igisata cawo ni gikurikirana iby'agateka ka muntu muri ico gihugu aremeza ko leta ya eritrea itwaza umukazo hamwe n'agahotoro onitangaza ko abantu baborezwa igufa abandi nk'abakenyezi bagafatwa ku nguvu ndetse abandi bakicwa ivyo ngo bikorerwa mu mabohero yo muri ico gihugu mu makambi ya gisirikare no mu bindi bigo aho abanyamahanga badashobora gushika vyoroshe abantu bari hagati y'ibihumbi amajana atatu n'ibihumbi amajana ane nibo bakoreshwa nk'abaja muri ico gihugu mu myaka mirongo ibiri n'itanu iheze bakoreshwa na leta ya eritrea abakoze ayo matohoza bamenyesha ko bafise amazina y'abagize uruhara muri ibyo vyaha byose kandi atankeka bakoze ibyaha bihotera ikiremwa muntu basaba inama yawe nijejwe kubahiriza amahoro n'umutekano gushengeza igihugu ca eritrea imbere ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha komisiyo ya oni yagize ayo matohoza itegekanya gushikiriza ico cegeranyo igisata ca oni kijejwe agateka ka muntu kwigenekerezo rya mirongo ibiri n'imwe z'uku kwezi kwa gatandatu abahurikiye mu mashirahamwe ya sosiyete sivile muri sudani y'epfo barashavuriye cyane bikomeye perezida salva kiir hamwe n'icegera ciwe ca mbere riek mashare ni mu gihe abo bategetsi batangarije ku munsi wa kabiri mu kinyamakuru new york times gikorera muri amerika ko bifuza ko hoshingwa umugwi ujejwe kumenya ukuri no kurekuriranira hamwe no gusubiza hamwe uwo murwi utumbereye gusubirira sentare izohana abagirwa n'ibyaha byakozwe mu ntambara yari yemeranijwe gushirwaho mu masezerano yatewe kw'igikumu mu kwezi kwa munani guheze amashyirahamwe ya sosiyete sivile avuga ko abo bategetsi bagomba guhishira ibyaha byakozwe mu ntambara yamaze imyaka ibiri muri icyo gihugu bafite amakenga ko uwo wese azokumva ko arenganijwe azohava aca afata ibirwanisho kuko azoba azi ko azobabarirwa bagasaba ko abo bategetsi bubanza kubaza abanyagihugu imbere yo kubifatira ingingo ku gatwe kabo indege y'ikompanyi ya misiri egypt air yari itwaye abantu mu gisagara cya beijing mu bushinwa muramubarira yaraguye byihuta ku kibuga cy'indege cya uzbekistan ejo ku munsi wa gatatu abategetsi ba misiri bamenyesha ko hari amakuru y'ibinyoma yari yatanzwe ko iyo ndege yoba yari yatezwemwo ibombe inyuma yaho bakuriyemwo abantu bari muri yo bose bakanasaka hose basanze ata bombe irimwo iyo ndege yaciye ibona kubandanya urugendo rwayo iyo ndege yari ivuye ku murwa mukuru wa misiri kayiro yari itwaye abantu bashika ijana na cumi n'umunani hamwe n'abakozi bayo bashika cumi n'indwi kuva aho indege y'iyo kompanyi nyene igwiriye mu ibahari mediteraniye mu kwezi guheze iyo kompanyi yagumye ihabwa amakuru y'iterabwoba kandi y'ibinyomwa ku ndege zayo gushika ubu abashakashatsi baracarondera indege yaguye muri mediterane ku wa cumi n'icyenda z'uku kwezi kwa gatanu guheze indege yari itwaye abantu mirongo itandatu na batandatu bose bayifiriyemo leta z'ubumwe za amerika zarungitse ubwato butwara indege bubiri mu ibahari mediterane kugira bufashe gukingira inyungu z'abanyaburaya no gufasha mu rugamba n'umuhari wa leta ya kisilamu umwe mu bategetsi b'igisirikare cya amerika yabwiye ijwi rya amerika ko ubwato bumwe bugiye gufasha inteko mvamakungu zirongowe na amerika ziri mu rugamba na leta ya kisilamu muri iraq na siriya ariko uwo mutegetsi nyine atangaza ko ukongereza ibikoresho bya gisirikare mu ibahari mediterane bishobora kuvyura amatati hagati ya amerika n'uburusiya mu gihe n'uburusiya busanzwe bufise ubwato bw'intambara muri iyo bahari ya mediterane nyene inyuma yaho abanyepalisina babiri barashe bakica abantu bane mu kibanza abantu basumiramwo mu gisagara ca Tel Aviv ejo ku munsi wa gatatu ku mugoroba igipolisi ca Israel kimenyesha ko abo bantu bakoresheje ibirwanisho vy'ubumara abo bantu babiri bari mu minwe- bari mu minwe y'igipolisi gushika ubu igipolisi kimenyesha ko bari barabavyara bava kandi mu ntara ya Cisjordania minisitiri wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje ko hagiye gufatwa ingingo zikomeye zo guhiga abo bicanyi no gukingira abakwiriye gukingirwa departema ya amerika yise ubwo bwicanyi ko ari iterabwoba ryakorewe abantu ataco bazira
urakoze aroyise ku makuru eje kudushikiriza mu rwanda umushikiranganji ajejwe ikigega n'imigambi ya leta yarashikirije inama rusange y'inama nshingamateka amashami yose integuro y'iteko rigena amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ibihumbi bibiri na cumi n'indwi iyi nkuru tuyishikirizwa na mugenzi wacu wa sumta kaboyi amafaranga azakoreshwa mu ngengo y'imari bibiri na cumi na gatandatu bibiri na cumi na karindwi agera kuri miliyari igihumbi magana cyenda mirongo ine n'icyenda n'ibice bine z'amafaranga y'u rwanda minisitiri w'imari n'igenamigambi y'u rwanda yagaragaje ko ingengo y'imari y'uyu mwaka igaragaramo igabanuka rikomeye ry'inkunga z'amahanga ubu ibarirwa ku rugero rwa cumi n'umunani ku ijana by'ingengo yose mu gihe yageraga ku rugero rusaga mirongo itanu ku ijana mu myaka ibiri ishize iyi ngengo y'imari izashingira cyane ku mafaranga akomoka imbere mu gihugu abarirwa ku rugero rwa mirongo itandatu na kabiri ku ijana minisitiri w'imari yabaye nk'uteguza abanyarwanda ko bagomba kwitegura ibihe bikomeye imbere yavuze ko ibiciro biziyongera ku masoko kuva ku rugero rwa kabiri ku ijana kugera kuri gatanu ku ijana mu gihe cy'imyaka ibiri iri imbere minisitiri claver gatete yeretse abagize inteko ishinga amategeko uburyo leta iteganya kuziba iki cyuho icya mbere ni ukongera umubare w'abasora ikindi ni ugukwirakwiza umubare ah, w'abakoresha imashini zitanga inyemezabuguzi ibms mu gihugu hose cyane cyane twongera umubare ah, w'abacuruzi barebwa n'umusoro ah, ku nyongeragaciro icya kabiri ni ukuvugurura itegeko rigena uburyo ah, bwo kwakira imisoro tax procedures law mu rwego rwo gukuraho imbogamizi zitandukanye nko koroshya ibihano ah, n'inyungu ku basora ah, bagaragaje ubushake ah, mu kwishyura ibirarane ah, by'imisoro minisitiri w'imari n'igenamigambi y'u rwanda yavuze ko bimwe mu byo u rwanda rwohereza mu mahanga nk'amabuye y'agaciro igiciro cyabyo cyagabanutse cyane ku isoko mpuzamahanga ibi ngo byatumye u rwanda rugira ubushobozi buke bwo kubona amadovize yo gutumiza ibyo rukeneye mu mahanga mu rwego rwo guhangana n'ubu buke bw'amadovize leta yatangiye imishyikirano y'ikigega mpuzamahanga kugira ngo igihugu gihabwe inguzanyo y'amadovize yo gukoresha ku buryo bwihuse kubera ko ingamba twashyizeho zisaba igihe kugira ngo zi- zitange zitangire gutanga umusaruro twifuza icyuho hagati y'ibyo twohereza n'ibyo dutumiza mu mahanga kiziyongera ku mwaka w'ibihumbi na cumi na gatandatu mbere yo kugabanuka mu mwaka w'ibihumbi na cumi na karindwi na cumi n'umunani iyi ikaba ariyo mpamvu leta yatangiye ibiganiro n'ikigega mpuzamahanga ah, cy'imari imf kugira ngo baduhe inguzanyo ah, y'ingoboka izadufasha mu kongera amadevize kugira ngo ubukungu bwacu bukomeze kuzamuka ari nako tubungabunga agaciro k'ifaranga ryacu mu ngamba leta yafashe zo guhangana n'igabanuka ry'inkunga minisitiri gatete yavuze ko u rwanda rugiye kongera ubushobozi bwo kwakira inama mpuzamahanga kuko zinjiza akayabo ngo ruzanashakisha ahantu hose haturuka imisoro ndetse runashishikarize ishoramari leta kandi irateganya kugabana- kugabanya ibyo igihugu gitumiza mu mahanga ari nako yongera ibyo rwoherezayo minisitiri w'imari n'igenamigambi karaveri gatete yasobanura inteko ishinga amategeko imitwe yombi ku gice kizatwara amafaranga menshi mu ngengo y'imari ya bibiri na cumi na gatandatu bibiri na cumi na karindwi harimo ikigendanye no gushyiraho ingamba zunganira ibikorwa by'iterambere zirimo ibikorwa byo mu rwego rw'uburezi ubuzima umutekano no kunoza imicungire y'umutungo wa leta zagenewe miliyari zirenga magana inani bingana na mirongo ine na kane ku ijana by'ingengo y'imari yose asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali impapuro z'abagira ubugeni abitabye imana abana bavuka hamwe n'izindi mpapuro zikenewe muri eta civile zigiye gutunganywa ku buhinga bwa none mu gisara ca bujumbura kuva mu kwezi kw'indwi umukuru w'igisara ca bujumbura fredi mbonimpa amenyesha ko ubwo buhinga buzotuma ubusuma hamwe n'ububeshi bigabanuka ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu eroge wiri kaneza ubwo buryo bushasha buzokoreshwa mu bijanye n'impapuro zikenerwa mu vyerekeye impapuro zandikishwa kuva umuntu avutse gushika yitavye imana etat civile mu gifaransa ni ukuvuga kwandikisha abana bavutse abagira ubugeni abahukanye hamwe n'abitavye imana iruhande y'ivyo hari no kwandikisha amakarata ndangamuntu impapuro zerekana aho umuntu aba identite complete mu gifaransa urupapuro rwerekana ko umuntu adakurikiranwa n'ubutungane amakarata y'itora hamwe no kumenya uko abantu biyongera ku mwaka ku mwaka umukuru w'igisagara ca bujumbura fredi mbonimpa avuga ko ubwo buryo buzokoreshwa mu mazone n'amakomine yose agize igisagara ca bujumbura amenyesha ko ibi bizotuma hahinduka ibitari bike atanga akarorero k'abiyitirira abantu bapfuye ngo n'abavyeyi babo maze bakaja mu masentare basaba gutorana umukuru w'igisagara ca bujumbura aranatubwira kandi n'utundi turusho ubu buhinga bushasha buzogirira igisagara arongoye n'abakibamwo ibitabo birasaza ariko bigiye kubikwa mu buryo bwa none aho uzo yaranditswe azoba biri mu mamashine agezweho ku buryo bizaba bikitse neza ikindi gishasha akarusho karimwo ni uko uje kurondera nk'igipapuro kijyanye n'ubugeni bahora bakubaza aho wiyandikishije umunsi wiyandikishirije ko umaze nk'imyaka mirongo itanu uba waravyibagiye ugasanga bifashe iminsi barondera barondeza ariko ubu uzoshi kuvuga izina ryanyu bace baraba mu mashini buno nyene bace babona aho uri ikindi mwomenya ni uko izo mpapuro tuzotanga bahora bababwira ngo genda mwandikishe mwizanire ugasanga izo mpapuro ushobora kuzironka za magendo n'ahandi ivyo rero turagiye kubisezerera kuko muri iyo mashini hazoba harimwo formulaire ijanye n'ico uzoba urondera uwuramutswe umugwa mukuru w'uburundi anavuga ko baba bakozi banonosoye ikoreshwa ry'ubwo buhinga vyaba ibikoresho ata gatosi karimwo hari ukuntu bitunganijwe novuga ntibizoba biri nk'iyo mashini hambaye izo biri nko mu gisagara ariko kitabuza yuko izoba ikorana n'iri mu mazone no mu makomine ku buryo ata kibazo kizobamwo ico urondera hariya ushobora kuca kiboneka muri izo mashini ziba ziri mu makomine no mu mazone atagihindutse ubuhinga bushasha bwo kwandikisha impapuro muri leta civile mu gisagara ca bujumbura buzotangura mu kwezi kw'indwi w'umwaka ubu buhinga buzokoreshwa bwitiriwe akiwacu inama yo kubwemeza yari yatunganijwe kuri uyu wa gatatu ku mugwa mukuru bujumbura eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
igihugu cy'ubushinwa caraburijemwo icemezo c'ishirahamwe mpuzamakungu cari kimaze igihe kitari gito kirenderewe icemezo cari gifise umugambi wo kugabanya ubumara buba mu marangi bufise ingaruka mbi ku magara y'abantu ivyo vyabereye mu nama y'ishirahamwe mpuzamakungu yerekeye ibidukikije yamara naho vyagenze gutyo ibihugu bitari bike biramaze gufata iya mbere mu guhindura amategeko agenga ubwo bumara buba mw'irangi ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu diane ninahazwe igihugu c'ubushinwa nico gihugu conyene mu bihugu bigize akanama kadasanzwe ka onu karaba ivy'ibidukikije camirira kure umugambi wo gushiraho amategeko mpuzamakungu ahashikoreshwa ry'ubumara bwitwa plan mu marangi akoreshwa ibikorwa bitandukanye iyo ngendo y'ubushinwa itashimwe n'abatari bake ikaba yatumye ingingo zafundikiwe muri iyo nama zo kugabanya ikoreshwa ry'ubumara bubangamira amagara y'abantu ataho zivuga ivyerekeye ubumara bwa plomb ariko ibihugu bitandukanye bitari bike bitangaza naho biruko ko vyiteguriye kugera mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri bikoresha irangi ritagira plom ubumara bwa plom buturuka mu mikungugu yibonekeza iyo hariko hacukugwa inzahabu ubwo bumara bishitse umwana akiri muto akabuhema haba mu marangi canke mu bundi buryo bituma ubwonko bwiwe bufatwa n'indwara zitari nke ubwenge bwiwe ntibushobore kwisununura kandi n'imyaka azobaho ikagabanuka muri leta zunze ubumwe za amerika kirazira kurenza ibice mirongo icenda vya plan ku muriyoni w'amarangi ni mu gihe mu bihugu bikiri mu nzira y'iterambere ivyigwa vyakozwe vyerekana ko ku marangi akoreshwa mu gusiga amazu amashure ibitaro n'izindi nyubakwa usangamwo plan igera ku bice ibihumbi icumi ku muriyoni w'amarangi umushingantahe Alan Meso aramutswa igisata c'amategeko mu ishamwe mpuzamakungu ryitaye ibidukikije penuwe mu mfunyapfunyo y'igifaransa akabona ko atagikozwe vuba bwango amagara y'abana azohasinzikarira ukugabanuka k'ubwenge bw'abana bivuye mu guhema ubumara bwa plon bituma ibihugu biri mu nzira y'iterambere bitakaza amamiliyari y'amadolari y'abanyamerika agera ku majana icenda na mirongo irindwi n'indwi nk'uko rimwe mu ishure ry'abaganga riherereye new york muri leta zunze ubumwe za amerika ryabishize ahabona mu cegeranyo caryo ibihugu nka sri lanka philippine nepal na thailand biramaze kwemeza amategeko atomora ingene ubumara bwa plon butegerezwa kugabanywa mu marangi ibihugu nk'ubuhindi na bangladesh navyo bikaba bigejeje kuri uwo mugambi aha umufasoni sara broshe atunganya urugamba rw'abiyemeje kurwanya ikoreshwa rya plon mu marangi agira ati things have moved really, really fast.
by'ukuri ibintu byarateye imbere cyane icyabitumye naco ni uko abo vyega basenyeye ku mugozi umwe abakorera mu mahinguriro atandukanye igihe bamenye uko ibintu vyifashe co kimwe n'abari mu mashirahamwe yigenga n'abanyepolitike barakoze ibishoboka vyose ngo iki kibazo giterwe umuti ivyo vyaraduteye intege kandi ni n'akarorero keza kerekana ingene abantu bagiye hamwe ngo ikibazo gituzwe These countries ibihugu cumi na bitanu vyo muri afurika harimo kenya na etiyopiya biriko bitegura amategeko mashasha y'ibidukikije arimwo ihashwa ry'ikoreshwa rya plon yitezwe kuba yaheze mu mpera z'uno mwaka umushingantahe alan meso araba ivy'amategeko muri penuwe mu kwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka uhera akaba yari yabwiye abari bitabiriye inama y'abanyafurika begwa n'ico kibazo ati It's not about um, attacking uh, industry.
ntituriko duhangana n'amahinguriro turiko tugwanira nyabuna kazoza keza k'abana bacu kubibasigurira nabone birakenewe isango twihaye ryo kugera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri iki kibazo catorewe inyishu sinibaza ko twaryibeshe ko birashoboka ko tuhagera ibintu vyagiye mu buryo igikenewe ni ishaka ry'abanyepolitiki We just need political will and we'll push it through.
ihimiriza ridashemeye ku kibazo c'ingaruka mbi ikoreshwa ry'ubumara bwa plomb mu marangi ugira ku magara y'abantu ni intambamyi ikomeye cane eka n'ivyigwa bike bikorwa kuri ico kibazo harimwo ibijanye no kumenya urugero plomb yokoreshwa ko biri mu bituma ico kibazo kidahagurukirwa ariko ico bikoze abahinga bagwanya ikoreshwa rya plomb bamenyesha ko hari uburyo butari buke kandi butazimvye bwo gusubiriza ubwo bumara bukoreshwa mu marangi Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza radio ijwi ry'Amerika risameranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda unaho n'umwanya w'ikiganiro ca sport Stefano Keshi yakiniye umurwi nserukira gihugu wa Nigeria akanamenyereza uyu murwi yitavye Imana Thomas Kamirindi aratubwira ibintu bikomeye yaranguye
urupfu rwa stephen keshi rwatangajwe na murumuna we emmanuel ado n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya nigeria nff nigeria football federation stephen keshi yari afite imyaka mirongo itanu n'ine y'amavuko yaba yarazize umutima asize yanditse amateka kuva atangira umwuga wo gukina umupira w'amaguru mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na gatanu stephen keshi yakinnye mu makipe yo mu gihugu cye muri cote d'ivoire mu bubirigi mu bufaransa muri leta zunze ubumwe za amerika no muri malaysia yakinaga mu b'inyuma ba myugariro aho yanyuze hose bemeza ko yari umukinnyi w'igitangaza kandi wari ufite imbaraga kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na rimwe kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane stephen keshi yakiniye ikipe y'igihugu cye super eagles ndetse yaje no kuyibera kapiteni batwaye igikombe cya afurika cy'ibihugu kan mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane muri uwo mwaka kandi bagiye bwa mbere na mbere mu mikino ya nyuma y'igikombe cy'isi yabereye muri leta zunze ubumwe za amerika bagarukiye muri kimwe cya munani batsinzwe n'ubutaliyani ibitego bibiri kuri kimwe nyuma y'iminota mirongo itatu y'inyongera iminota mirongo cyenda y'umukino yari yarangiye ari kimwe kuri kimwe stephen keshi yahagaritse gukina burundu mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na karindwi ajya kwiga umwuga w'umutoza yatoje ikipe y'igihugu cya togo ayihesha amanota yo kujya mu gikombe cy'isi mu bihumbi bibiri na gatandatu yatoje na mari ayigeza mu gikombe cya afurika cy'ibihugu mu bihumbi bibiri na cumi nyuma yabaye umutoza w'igihugu cye aho bamuhaye akazina k'akabyiniriro ka big boss bishatse nko kuvuga umutware w'igikurankota batwaye igikombe cya afurika cy'ibihugu mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu muri afurika y'epfo bityo stephen keshi ababaye uwa kabiri mu mateka ya afurika nyuma y'umunyamisiri mahmud al goari watwaye kana ari umukinnyi ari n'umutoza ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri afurika kafu ryabimuhereye igikombe cy'umutoza wa mbere muri afurika muri uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu mu mwaka wakurikiyeho nigeria yagiye mu gikombe cy'isi muri brezil yavuyemo itsinzwe bibiri ku busa n'ubufaransa muri kimwe cy'umunani stephen keshi ababaye umutoza wa mbere na mbere w'umunyafurika wari urenze amajonjora y'imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi hagati aho uretse aya mateka y'igihangange stephen keshi imikino ya nyuma y'igikombe cya cumi na gatanu cy'uburayi mu mupira w'amaguru euro ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu izatangira ejo ku wa gatanu i paris mu bufaransa ikipe y'ubufaransa izakina na rumaniya mu mukino wa mbere wo gufungura umukino wa nyuma wo gutanga igikombe uzaba ku itariki ya cumi y'ukwezi kwa karindwi amakipe yose ari mu irushanwa bwa mbere na mbere n'ay'ibihugu makumyabiri na bine kugeza ubu byari cumi na bitandatu
ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intamarara ryerekeye imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
mu kiringo cy'imyaka mikeya irangiye igitigiri gitera cyiyongera cy'ibihugu bitari bike byarashizeho amategeko yitwa ko ahana amajambo cyangwa inyifato iyo ari yo yose ibonwa ko ituka cyangwa idasonera amadini y'abandi cyangwa ituka ntisonera imana cyangwa abayobozi b'amadini cyangwa ibimenyetso by'idini umuntu atabirabye neza yo kwibaza ko ibyo atari icyumviro kibi yamara gushyira mu ngiro amategeko yitwa ko agwanya inyifato nk'iyo mu bice bitandukanye byo ku isi ararenga ku bwigenge ngenderwa ko bwo gushikiza ibyiyumviro uburenganzira bwo guhitamo idini umuntu ashatse bikongera bikageramira ugukingira agateka ka muntu bikageramira n'umutekano amategeko yitwa ko agwanya amajambo cyangwa inyifato iyo ari yo yose ibonwa ko ituka cyangwa idasonera amadini y'abandi iha uburenganzira amaleta y'ibihugu bwo guhitamwo amadini y'ukuri canke atumbereye kenshi iryo dini riba rihiswemwo riserukira ivyiyumviro vya benshi mu gihe ayo mategeko ashizwe mu ngiro bituma abantu bafise ivyiyumviro bitandukanye baziririzwa guseruka ahabona bagaserura ivyiyumviro vyabo bifatiye ku idini canke bagakurikiza inyigisho z'iryo dini mu mahoro mu gihe igihugu gishyizeho amategeko agenga iyubahirizwa ry'idini kanaka bituma haba ubucanamwo mu gihugu bikageramira umutekano w'igihugu ntibitangaje ko ubushakashatsi bwerekanye ko ibihugu bigeramira uburenganzira bwo guhitamo idini umuntu yifuza harimo amategeko ahana kudasonera idini ryemewe na leta bituma haba umwuka mubi hagati y'abadasangiye amadini igitigiri kitari gito cy'ibyatohojwe byerekanye ko hari isano hagati y'amategeko ahana ukudasonera idini kanaka n'urugero ruri hejuru rw'inyifato ifatiye ku byiyumviro by'intagondwa birashika ko umuntu kanaka yagirijwe ko adasonera idini ashobora no kwicwa leta zunze ubumwe za amerika ziragabisha ku ngaruka mbi z'amategeko nk'ayo zikaba zisaba ibihugu bifise amategeko nk'ayo kuyafuta amerika isaba amaleta y'ibihugu gukurikirana abantu bakora ubwicanyi bufatiye ku vyagirizo vyo kudasonera idini amerika yarafashije gutegura ingingo y'ishyirahamwe mpuzamakungu onu cumi na gatanu agakwego cumi n'umunani isaba ibihugu vyose bigize iryo shirahamwe gushira imbere iyubahirizwa ry'ubwigenge bufatiye ku madini n'ubwigenge bwo kugira amadini atandukanye amategeko yitwa ko ahana kudasonera idini kanaka ni ikibazo giteye impungenge ku isi amerika isaba amakungu kwiyamiriza ayo mategeko no kubandanya kubahiriza agateka ka muntu n'ubwigenge ngenderwa ko biri mu masezerano mpuzamakungu yubahiriza agateka ka muntu
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi vya leta zunze ubumwe za amerika
ijwi rya amerika mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi reba videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi rya amerika videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu
mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri aka kanya ariko imbere yaho reka tubibutse inshamake y'amakuru twabashikirije aloyise
Warakoze Frederike ishyirahamwe mpuzamakungu ryagiriza leta ya Eritrea ko imaze imyaka mirongo ibiri n'itanu ikora ubwicanyi buteguwe ku banyagihugu bushobora kwitwa ko ari ibyaha bihotera ikiremwa muntu amatohozwa yashyizwe ahabona n'igisata cya oni gikurikirana iby'agateka ka muntu muri icyo gihugu aremeza ko leta ya Eritrea itwaza umukazo hamwe n'agahotoro isaba oni isaba rero inama ijejwe kubahiriza amahoro n'umutekano gushengeza igihugu ca Eritrea imbere ya sentare mpuzamakungu mpana vya komisiyo ya ONU yagize ayo matohoza itekanya gushikiriza ico cegeranyo gisata ca ONU kijejwe agateka ka muntu kwigenekerezo rya mirongo ibiri n'imwe z'uku kwezi kwa gatandatu uyu mwaka turimwo abahurikiye mu mashirahamwe ya societe civile ni muri Sudani y'Epfo barashavuriye bikomeye perezida Salva Kiir w'icyo gihugu hamwe n'icegera ciwe ca mbere Riek Machar ni mu gihe abo bategetsi batangarije ku munsi wa kabiri mu kinyamakuru The New York Times gikorera aha muri Amerika ko bifuza ko hoshinga umugwi ujejwe kumenya ukuri no kurekuriranira hamwe no gusubiza hamwe uwo murwi utumbereye gusubirira sentare izohana abagirwa n'ibyaha byakozwe mu ntambara yari yemeranijwe gushirwaho mu masezerano yatewe ko igikumu mu kwezi k'umunani guheze abo bahurikiye mu mashyirahamwe ya sosiyete sivile babona rero ko ari uburyo leta igira ishireho kugira izimanganye ibyaha byakozwe mu ntambara indege y'ikompanyi ya misiri egypt air yari itwaye abantu mu gisagara ca beijing ni mu bushinwa yaraguye vyihuta ku kibuga c'indege ci uzbekistan ejo ku munsi wa gatatu abategetsi ba misiri bamenyesheje ko hari amakuru y'ibinyoma yari yatanzwe ko iyo ndege yoba yari yatezwemwo ibibombe inyuma yaho bakuriyemwo abantu bari muri yo bose bakanasaka hose bagasanga ata bombe irimwo iyo ndege yaciye ibona kubandanya urugendo rwayo leta z'ubumwe za amerika zarungitse ubwato butwara indege bubiri mu ibahari mediterane kugira bufashe gukingira inyungu z'abanyaburaya no gufasha mu rugambi barimwo n'umuhari wa leta ya kisilamu umwe mu bategetsi b'igisirikare cya amerika yabwiye ijwi rya amerika ko ubwo bwato bumwe bugiye gufasha inteko mvamakungu zirongowe na amerika ziri mu rugamba na leta ya kisilamu muri irake hamwe na siriya inyuma yaho abanyepalestina babiri barashe bakica abantu bane mu kibanza abantu basumiramwo ni mu gisagara ca Tel Aviv ejo ku munsi wa gatatu ku mugoroba igipolisi ca Israel kimenyesha ko abo bantu bakoresheje ibirwanisho by'ubumara abo bantu babiri bari mu minwe y'igipolisi igipolisi kimenyesha ko bari abavyara bava mu ntara ya si Jordania minsi wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje ko hagiye gufatwa ingingo zo guhiga abo bicanyi
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro tuhateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira injeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na innocent kimenyi yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic nkurikije amakuru nayo mwashikirijwe na aloyize bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.